Naomi divorced Oni of Ife. Naomi dropped Oni of Ife. Finally, finally, wetin I dey tell una since when they talk say na lie I talk, Naomi don't come and come and am say e no dey marry Oni of Ife again. Enough is enough. E no fit take rubbish again. Say don't e don leave Oni of Ife. So those people, when e dey all those women wen e dey gather am make dem go take am those pipo wey e dey tok say ikpeku say itoto dey smell eh say na am itoto dey smell no mata how quiet pesin dey no mata how pesin be man woman or god or man or god enough is enough na so na am tok e come out today come make us di public come tok say e no dey marry again e say e don belle fun ah. because becos wetin eye dey see e mouth no fit talk. e say no be by to dey wear clothes no be by to dey go occasion no be by to dey ride the limousine no be by to dey follow only of ife dey go everywhere When peace no dey house husband wen he marry e no dey see am wen di whole women for for for for the whole nigeria yoruba land na there full palace the whole guys for social media na only of if dey dey carry wa he say so therefore he don endure he say he endure o he say those people wey dey say dey say make he choose for him mama he say na him mama make am dey that marriage till today him mama na him make am dey till today if not e for don comot long time he say he don first comot but it's because of belle pikin He still come back now now now he write and comment say e no do again He no fit silent i first stop wen i dey tell pipo say see wetin dey happen dem dey say person corner You too dey lie liar fake news you are a liar a liar from the pit of air you are a fake news fake rumours i gonna dey tell una say see what did they happen When that lady come big abigail come and come talk and say since 19 days olori me not the palace They won't finish that woman say na lie they talk, am i the way i take talker. i say i will verify but today the news don't come out naomi don't come out by herself You know, hide am again He say enough is enough say na marry again which kind marry be that one He no fit die which kind man be this one wey no dey responsible man wey no fit respect his wife man wey dey discuss his wife for outside say his wife toto dey smell and na dat same toto na you go come do you come carry am you go dey talk am for outside dey tell your girlfriend if you you drink if you wan if you wan Ekere, why your girlfriend? Must you spoil your wife or house? Must you spoil what your wife because she not dey talk? Now she come out say she not do again. Say make those people come out. My people, my name na Bose Corners Gist. If you never subscribe to my channel, I beg make you subscribe so that when I go dey get the latest news anytime when I bring and comment. Who not go dey subscribe. They hit on the notification bell You're not gonna share this video They like i came out with authority this morning because i dey vex I'm not happy say she divorced, o oh. but she be woman no matter how small she did, she deserve respect as a woman i feel the pain for her before a woman or god will leave her husband na be say she don belle full water don't pass Gary fowl yansh breeze don blow fowl yansh come open na be this one so all those women wey dey for outside when say abiga jabadan abi wetin be your name all those one when say ikpekun dey smell make una come na army e don comot make una go make we see how una wan take manage am na only naomi na im don stay kudos to you naomi The Benin woman come, e no fit stay. They no let them stay. They intimidate that one, They resist that one. You see Yoruba people, eh? When I go to talk, when I go to tell me say go and talk about your king. I don't know which king When I say make I go talk o. Oh. Me wey e be Ife, eh, eh, eh, Osun state, I don't be Ife, Ilesha. Now una go to tell me say make I go to talk about my king i don't know which king dem dey talk about Now the one e dey i don't tell you now. say dem be celebratory so we must talk about dem so now since all this day now, me just calm We have any suspect that pikin not do they not do party everywhere was silent everywhere was silent i said no there is fire on the mountain but nobody they play for person make marriage spoil wetin na army dey bear no be by to wear lace o of one million ten million no be by to to to wear shoe no be by to get the best designer no be by to enter limousine hmm, na to have peace People wey dey find husband dey rush husband if you marry husband wey be talkative you never marry o if you marry husband when e no dey respect him wife when e dey chook chook everywhere as e dey chook dey go na so him mouth go dey run like typewriter e go dey lie for other people. we know say you be king o They go say give eh, our king respect our king i respect you o but you see this case of naomi divorce you see respect respect now they talk to you as a man not be king you no respect your wife you fucked up only of ife fuck up you too fuck up you too you too underrate naomi you no respect naomi even though na naomi come and come tell you say god say now she be the choosing one e no dey e not gonna do am when your wife dead here. Now when your wife leave you you there alone now naomi take marry you because dem go dey say na naomi pursue the bini woman the bini woman now lie the bini woman even congratulate Naomi. He congratulated Naomi, say congratulations. No one may, my, and she go dey laugh for dear. Say, hmm, this one goes see wetin I see. Because of woman, that one comot. I I only of Ife. I just now. see? Yeah. May you reign long. Adjust. Love your wife. Go and beg your wife back. Beg your wife knowledge is not me what why will you gain this one na laugh oh, all women go dey go so another one go come ashley dead there no problem make e enter as the first wife but I say caviarcy no go take person when he born pikin as first wife Now im be say di next one now e go come be Uh, toby phillips may you enter as the second one They line up that means those people wey they say kabiyesi get thirteen wife or palace that means not true they e talk hmm kudos to you which tontoro he counted the dey How? how What did that one What did be the meaning of that one Oh olori now me say nothing when never see for the marriage insult upon injury Now e say nothing when I insult how im husband go tell pipo say im girlfriend say ikpekus dey smell how im husband go talk say ikpekus dey smell He say why im husband go talk so i celebrate olori naomi you try Now x i go call you I be waiting. i go call you make i still wait make i never use you as ex? i love you so much He pains and break my heart because i don't want you to to you people to separate but not me not my mouth They go hear say you you don't announce and say you no do again hey that's so marriage rich. The marriage wey my papa and my mama marry when they dey di eternity no no matter wetin they see they dey there dis day if you marry you go marry talkative if you no marry thief you go marry talk talk you know how wetin people they bear for husband house all those people wey dey say my honey my sweetie baby na lie yo. dem they see your I beg, make you put your comment your your this in there for the comment section so that i will know your own opinion how you see this thing. Oh olori now me he don't announce am e don drop oni of ife he said, enough is enough he not marry again say he say e toto dey smell so make e go carry pipo wen dia toto be gold He say 'Don't tell when they see He don't see He don't tire e say no be about limousine Not be about motor Not be about house He say it's about life respect endure He say it's about happiness marriage when happiness not dey marriage when love not dey olori naomi na im love kabiyesi kabiyesi no love her because if he love her he go respect her even though he marry two wife he go respect her my people, leave una comment according to wetin una watch we go meet again